Mpenzi wa tuweza nyimbo.
iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti zacu muduteze amatwi muri kumwe nanje aloise bigirimana aya makuru jewe na bagenzi banje bose dukorana hano i washington dc twayabateguriye kandi tuyabashikiriza turi mu ngo zacu mu ntumbero yo kwirinda umugera wa korona mu rwanda mudukurikire kuri fm ijana zina n'ibice bitatu mu burundi mutwumvira kuri metero cumi n'icyenda na metero mirongo ibiri na zibiri mu rwanda ingingo ya leta yo korosha zimwe mu ngingo zari zarafashwe mu gukumira umugera wa korona zorohejwe zirimwo ingendo hagati y'intara hamwe n'igisagara ca kigali twari twarabuze uko tujya none tugiye kureba abana na- n'abadamu turishimye cyane uyu ni umunyagihugu aba mu gisagara ca kigali yari amaze igihe ataja kuraba umuryango wiwe inyuma y'indwi irenga y'amahane menshi imyiyerekano yo kwiyamiriza ingendo igayitse y'abapolisi ku banyagihugu yasubiye mu ituze hano muri leta z'ubumwe za amerika leta ya kameruni irasabwa gutanga insiguro ku menyeshamakuru samuel wazizi yari afunzwe bikekwa ko yishwe aya n'ayandi makuru ni mu kanya mugume hafi ya radiyo zanyu imbere yo kubashikiriza aya makuru yo mu karere tuyahere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi abanyaburayi bihereje amabarabara kuri wa gatatu bashigikira imyiyerekano iriko irabera aha muri leta z'ubumwe za amerika eugenie mukankusi aratubwira inkuru iramvuye abantu bagera mu bihumbi bitanu bigaragambije amsterdam mu buholandi muri iki cyumweru bashyigikira imyigaragambyo yakurikiye urupfu rw'umwirabura george floyd muri amerika iyo mbaga yari ihuje abantu bo mu bwoko butandukanye kandi abantu benshi bari bafite ibimenyetso biriho amagambo black lives matter na i can't breathe icyapa cya mbere kivuga ko ubuzima bw'umwirabura bufite agaciro ikindi kigira kiti simbasha guhumeka umwe mu bitabiriye imyigaragambyo jukte border yari yarigeze kujya mu yindi myigaragambyo mbere yamaganaga ivanguramoko aho amsterdam border ni umuzungu avuga ko ari ngombwa ko buri wese agira uruhare muri iyi myigaragambyo yo kurwanya ikibazo cy'amoko muri sosiyete aho ariho hose abari mu myigaragambyo i Londres mu bwongereza muri iki cyumweru bari bafite impapuro zanditseho amazina menshi y'abirabura b'abongereza bagiye bapfa bazira polisi indi myigaragambyo iteganyijwe mu yindi mijyi myinshi yo ku mugabane w'uburayi imyigaragambyo yari iteganijwe kubera i Paris mu bufaransa ejo kuwa kabiri yarahagaritswe ariko ntibyabujije abantu benshi kujya mu mihanda iyo myigaragambyo yari inagamije kwibuka adama traore umusore w'umwirabura wishwe na polisi mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu abofisiye bagize uruhare mu rupfu rwa traore baheruka gusonerwa ubwo raporo y'abaganga yavugaga ko yapfuye azize ibibazo by'umutima ibyo ariko byahinyujwe n'izindi raporo ebyiri z'abaganga abamenyeshamakuru n'abaharanira uburenganzira bwa muntu muri kamerune basaba leta gusubiza ku makuru yatangajwe muri iyi ndwi ko igisirikare ciciye umunyamakuru samuel wazizi aho yari afungiwe ejeni kandi aragaruka atubwira ibindi kuri iyi nkuru hashize umwaka igisirikare gifashe wazizi bitewe n'ibyavugaga ko ashyigikiye abitandukanije bavuga ururimi rw'icyongereza kuva icyo gihe ntawongeye kumuca iryera avoka umuburanira akaba n'umwe mu barengera uburenganzira bw'ikiremwamuntu christopher ndong avuga ko afite amakuru yizewe ko uwo munyamakuru samuel wazizi yitabye imana mu bitaro i yawunde azize ibikomere yatewe n'igisirikare avuga ko iyicwa rubozo wazizi yakorewe n'abofisiye mu gisirikare ari ryo kwamaganwa avuga ko wazizi yakorewe iyicwa rubozo yamara kurwara bakamujyana mu bitaro bya gisirikare i Yaounde aho yaje gupfira Dong asaba iperereza ryigenga kugira ngo abakoze ibyo bagezwe imbere y'ubutabera kandi babihanirwe uyu mwavoka avuga ko atazi igihe wazize yapfiriye ariko ko ibinyamakuru byo mu gihugu muri iki cyumweru byakomeje kuvuga inkuru y'urupfu rwe kandi ko abategetsi mu gisirikare banze gutanga umurambo we impirimbanyi hamwe n'abanyamakuru muri kameruni bakaba basaba guverinoma gusobanura niba koko wazize yarapfuye n'uburyo yapfuyemo
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi no mu kinyarwanda amakuru yo mu karere tuyahere mu rwanda mu rwanda leta yoroheje zimwe mu ngingo zari zarafashwe zo gukumira ikiza cya covid cumi n'icyenda guhera kuri wa gatatu moto zitwara abantu zasubiye ku mirimo n'ingendo hagati y'intara n'umujyi wa kigali ziremewe ibindi kuri iyi nkuru tubishyikirizwa n'umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika i kigali asumuta kaboyi ni umwanzuro wari utegerejwe kandi wishimiwe n'abatari bake aba barimo abatwara za moto ndetse n'abifuzaga gusubira iwabo mu ntara bari baraheze cyane cyane mu mujyi wa kigali hagati mu kwezi kwa gatatu abumvise ko inama y'abaminisitiri iterana kuri uyu wa kabiri bari bananiwe gusinzira batamenya ikivamo ariko byageze mu ma saa sita z'ijoro nta kiratangazwa ku bakoresha imbuga nkoranyambaga bahanahanaga ubutumwa bugufi bamwe bagaragaza ko bananiwe gukomeza gutegereza abiganjemo abanyamakuru bategereje kugeza ubwo mu ma saa munani z'ijoro inkuru za mbere ku byavuye mu myanzuro y'inama ya guverinoma zari zimaze gusohoka kubamenyeye amakuru mu gitondo wabasanganaga ibyishimo n'akanyamuneza ndumva ari byiza cyane naherukaga mu gace nko mu kwa cumi n'abiri k'undi mwaka akumva nishimye cyane ubaho nabaga bansoye mu nzu ubu ngomba guhita njya mu cyaro nta kazi mfite ngiye kuba ngiyeyo nzagaruka nikaboneka bongewe mbona twabyakiriye neza bitewe n'uko abantu bari bahangayitse cyane abantu bashobora bashobora gupfa bitewe n'ubuzima bw'imibereho ya buri munsi hari nk'umuntu wari utunzwe na nyakabyizi mu buryo nk'ubwo ngubwo tuvuge ntari mu rwego rw'intuza ntari mu rwego rw'abakire yenda bo bifitiye sitoke mu mazu yabo urumva ko hari itandukaniro umuntu wari utunzwe na nyakabyizi ashobora gupfa byanze bikunze hejuru y'imibereho nk'iyo ngiyo kubona twakomorewe ni amahirwe akomeye cyane twashimira imana guverinoma yavuze ko nubwo izi serivisi zombi zakomorewe zitemewe mu turere twa rubavu na rusizi nyuma y'igenzura ku cyorezo cya covid cumi n'icyenda ryahakorewe mu karere ka rusizi ku cyumweru tariki ya mirongo itatu n'imwe z'ukwezi gushize hagaragaye abarwayi batanu ba covid cumi n'icyenda barimo abacuruzi abashoferi batwara ibintu babivanye cyangwa babijyanye i bukavu muri repubulika ya demokarasi ya kongo ndetse n'umumotari umwe watwaraga ibintu byari byemewe abashinzwe ubuzima mu rwanda bakemeza ko bagiye kurushaho kuba maso muri ibi bihe ingendo zongeye gufungurwa uyu ni dr sabe sanzimana uyobora ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima mu rwanda yabibwiye radiyo ijwi rya amerika abatwara za moto icya mbere twabanzaga kumenya ni uko bahagaze muri bo hagati yabo twabafatiye ibipimo benshi tugira ngo turebe ko nta ntawe afite uburwayi azanduza bagenzi ahetse hanyuma hagati y'intara n'umujyi wa kigali kimwe mu byatumye intara y'umujyi wa kigali n'izindi ntara bidafungura ingendo mbere ni uko mu mujyi wa kigali hagaragaraga abantu benshi bagiye bahura n'abafite coronavirusi binashingiye ku bantu bagiye baza bavuye mu bihugu bya kure mu ndege bagapimwa bakagaragaraho uburwayi uyu munsi nta mibare n'imwe twereka ko mu mujyi wa kigali hari ubwandu burimo gukwirakwira butazwi tumaze kubikoraho ubushakashatsi inshuro zigera kuri eshanu ku buryo bigaragara ko abinjira bashya abashya tubona hashize ukwezi kose mu bipimo dufata birenga igihumbi buri munsi abinjira bose baraturuka ku mipaka yindi kandi bagahita bapimwa bakigera mu gihugu twebwe icyo turi bukomeze ni ukureba ko izo ngendo zidashobora kuba ikibazo mu gukwirakwiza virusi igihe yaba yadutse biraduha akazi ko guhora dufunguye amaso kugira ngo tujye tureba yuko nta kibazo cyaba kiri gusamuka tutakibonye iyi nama yemeje ko gahunda yo gupima abantu covid cumi n'icyenda izakomeza mu gihugu hose ndetse ko udupfukamunwa tuzakomeza kwambarwa igihe cyose umuntu agiye aho ahurira n'abandi ni mu gihe kandi ingendo zibujijwe guhera saa tatu za nijoro kugeza saa kumi n'imwe za mu gitondo guverinoma yemeje ko ibikorwa by'inzego za leta n'iby'abikorera bizakomeza ariko buri rwego rugakoresha abakozi b'ingenzi abandi bagakomeza gukorera mu rugo hemejwe kandi ko ibikorwa bya siporo y'umuntu umwe cyangwa izindi zikorwa abantu bategeranye byemewe imihango yo gushyingura igomba kujyamo abantu batarenze mirongo itatu leta ishimangira ko abantu cumi na batanu aribo bazajya bitabira ishyingirwa rikorewe imbere y'ubuyobozi inama ya guverinoma yemeye ko abanyarwanda n'abandi bantu basanzwe batuye mu rwanda bemerewe gutaha ariko bagahitira mu kato nk'uko amabwiriza y'ubuzima biteganya gusa abari mu kato bazakomeza kwiyishyurira ikiguzi cya serivisi z'ubuzima bahabwa nubwo ibikorwa byinshi bimaze kwemererwa gusubukurwa inama ya guverinoma yagaragaje urutonde rw'ibintu bizakomeza gufungwa kugeza hatanzwe andi mabwiriza mashya harimo imipaka izakomeza gufungwa kereka ubwikorezi bw'ibicuruzwa insengero zizakomeza gufungwa utubari ndetse n'inama n'amateraniro rusange nabyo ntibyemerewe gukora amashuri azakomeza gufunga kugeza mu kwezi kwa cyenda uyu mwaka kugeza ubu imibare itangazwa na minisiteri y'ubuzima igaragaza ko mu rwanda umubare w'abamaze kwandura ugera kuri magana atatu mirongo na bane mu gihe abakize ari magana mirongo itandatu n'icyenda naho bapfuye bamaze kuba babiri minisiteri y'ubuzima yari itangaje ko undi muntu witabye imana ari umupolisikazi wari waragiye mu butumwa bw'amahoro mu mahanga akandurirayo iyi minisiteri ivuga ko yagarutse mu gihugu arembye nta wundi mwirondoro w'uwo mupolisikazi watanzwe iyi minisiteri kandi ntisobanura icyo gihugu icyo ari cyo yari yaragiyemo asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali tukivuga kuri iyo ngingo ya leta y'u rwanda abanyagihugu barashima iyo ngingo ubutegetsi bwo bubandanya gusaba buri wese kutijajara ngo bibagire ko ikiza cya covid cumi n'icyenda atawukiraja inkuru irambuye na mugenzi wacu Eric Bagirubusa
umva ni umuntu kuri robine umuntu umwe kuri robine i Nyabugogo mu mujyi wa Kigali hahurira ibinyabiziga byerekeza hirya no hino mu gihugu no hanze yacyo umwe mu bashyira mu bikorwa amabwiriza yo kwirinda icyorezo covid cumi n'icyenda aratanga amabwiriza kuri buri umwe winjira muri gare ya Nyabugogo ni umuntu kuri robine tegereza abanza asoze ahasigaye ubone gukaraba ku munsi wa mbere ubutegetsi bufunguye ingendo zihuza intara n'umujyi wa kigali biboneka ko ubuzima bwaba bugiye kongera kuba bwiza ku batari bake bari baratangiye kubura ayo bacira n'ayo bamira inyabugogo imirongo y'aberekeza mu ntara n'iy'abavayo biboneka ko ikiri mito mito gusa hari abari barazitiriwe mu ntara n'umujyi wa kigali babonye umwanya wo gutaha iwabo uyu wari uvuye mu majyaruguru y'u rwanda yari yazinze ibiryamirwa atashye iwabo mu majyepfo y'u rwanda ndakubona wowe ufite matera werekeje muri he ntara mu majyepfo kubera icyo uhise uzinga amaterasi aya ni uko n'ubundi akazi kari kameze nk'akabaye gakeya tuzagaruka nyuma y'icyumweru kimwe wari unyotoye kugera mu ntara kabisa rwose nayo mbikumbuye nayo maze hafi amezi nk'atatu ntagerayo nabaga mu ruhengeri icyo ukumbuye cyane mu ntara ni iki nuko inzu zanjye nubatse uko zimeze ni nacyo kimwe n'abandi ijwi rya amerika yasanze bamaze gufata ibyicaro muri bisi berekeza mu karere ka huye bakavuga ko ubuzima bwari bubagoreye i kigali kuko abakoresha babo babagabanyije kubera icyorezo covid cumi n'icyenda urebye hano mu mujyi wa kigali ubuzima bwaho buragoye buragoye cyane kuko urabizi ko bashyizemo n'ukuntu bagabanya abakozi ubwo rero turi mu bo bagabanyije ubuzima bwari bubagoye niba mbyumva neza birenze uko ubitekereza pe uburyo bwo kubaho urabizi ko umuntu abaho ari uko yakoze hari n'abagifite akazi mu mujyi wa kigali ariko bari bakumburanye n'imiryango yabo nk'uyu musaza twasanze ku murongo ajya gukatisha itike yerekeza ibyumba mu majyaruguru y'u rwanda mu karere ka gicumbi twari twarabuze uko tujya none tugiye kureba abana n'abadamu turishimye cyane ubuse ijambo rya mbere urababwira ni nk'irihe ndabasuhuza mbifurize nabo gukomeza kurwanya iki cyorezo uku koroshya ingamba zo kwirinda icyorezo covid cumi n'icyenda muri rusange hari ababwiye ijwi rya amerika ko byabakuye ahakomeye aha twaganiriye n'abakora akazi ko gutwaza imizigo bayishyirira cyangwa bayikurura abagenzi ku modoka ndetse n'abarangira abagenzi imodoka zihuse zidatwarira abagenzi hamwe ba nyirazo bakagira amafaranga babagenera ko nirirwaga mu rwara ikintu nakoraga abana bakandira mu maso uyu munsi ni ubunani umumotari wanzanye yamaye kasike aturutse ku kinyinya arambwira ati jyaho nkugeze muri gare kuko nsanzwe ngutwara arambwira ati ewe wantu ugenda ushikanyaguze nawe ngeze hano nsakaturitse koko umusaza yavuze ukuri we nuko utabizi yaravuze ati ndabizi muzaseka ubundi mwari mubayeho mute ubundi se ni ukwirirwa nyine uryamye ugategereza inkunga ya leta kuko twebwe ntabwo tumenyereye akandi kazi ntawe ukora ku mamodoka rero urumva ko twebwe y'abantu ni nk'umunsi mukuru wa noheli cyangwa se ubunani cyangwa se aniveriseri biragoranye byari bivunanye cyane kuko ubu twari dusigaye turya rimwe ku munsi uyu munsi ikintu cy'umwihariko kiri bubeho ni ukuvuga ngo ubu natangiye gukora ku mafaranga mu bikorwa byose ariko inzego z'umutekano n'iz'ubutegetsi bwite bwa leta ubutumwa bwazo buratomoye buri wese ntagomba kwirara imbere y'icyorezo gikomeje kwivugana imbaga hirya no hino ku isi porofeseri shyaka anastase ategeka minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu buri wese abe ijisho rya mugenzi we niba banavuze bati rusizi na rubavu nyamuneka mugumiye ntihagire umuntu uza gutangira guca muri za nzira zitemewe kugira ngo yituye muri nyamasheke cyangwa muri rutsiro abone uko agenda cyangwa muri nyabihu ibyo ni ibintu bitari byiza mureke twubahirize ibiteganywa n'amabwiriza twubahirize izi ngamba twashyizeho kandi buri wese azigirize biteganijwe ko izi ngamba nshya zo kwirinda icyorezo covid cumi n'icyenda zizongera kuvugururwa nyuma y'iminsi cumi n'itanu ni nabwo hashobora kuzamenyekana niba uturere twa rusizi na rubavu mu burengerazuba bw'u rwanda twashyizwe mu kato dushobora kuzakomorerwa cyangwa tukigumira mu kato ijwi rya amerika yakunze kubona abantu bari baje nyabugogo bagenzura niba bemerewe kwerekeza iwabo muri utwo turere birinze kutuvugisha ariko biboneka ko nabo banyotewe kuhagera amakuru twamenye ni uko hari abari kugerageza inzira zose zishoboka kugira ngo bagere muri utwo turere twashyizwe mu kato nk'abantu bari kuduteza ibibazo tukanabasobanurira uko bagenda bakavuga ko bitemewe ariko bagaca no mu nzira zitemewe harimo nka bamwe bari kugenda bakagera ku kibuye bagera ku kibuye bakavuga bati twebwe turajya i rusizi kugerayo turiyeranja kandi rusizi bababujije kugenda ehe bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali inyuma y'indwi irenga y'amahane menshi imyigaragambyo yo kwamagana urugomo rw'abapolisi ku banyagihugu yasubiye mu ituze muri leta z'ubumwe za amerika thomas kamirindi yabidukurikiraniye ituze ryagarutse cyane cyane kubera impamvu ebyiri iya mbere abaturage barakora uko bashoboye kose kugira ngo bakumire ababazanamo ibyo kurasa gusahura kumenagura no gutwika ibya rubanda iya kabiri ni amategeko y'umukwabo yatumye polisi ita muri yombi abantu barenga ibihumbi icyenda kugeza uyu munsi mu gihugu hose hejuru ya polisi ba guverineri ba leta makumyabiri n'icyenda kuri mirongo itanu zigize igihugu na meya wa washington dc umurwa mukuru wa amerika bategetse abasirikare babo national guard barenga ibihumbi makumyabiri gutera inkunga mu bikorwa byo kugarura no kubungabunga amahoro n'umutekano naho igitekerezo cya perezida trump cyo kohereza ingabo z'igihugu kwigarurira imijyi irimo imyigaragambyo ba guverineri ba leta zitandukanye na ba meya b'imijyi myinshi bakomoka mu mashyaka yombi y'abarepublikani n'abademokarate bacyamaganiye kure cyane bavuga ko adafite ububasha bwo kubikora bo batabyemeye cyangwa batabimusabye mu murwa mukuru w'igihugu washington dc abaturage ibihumbi baraye bateraniye mu ituze hirya gato y'ingoro y'umukuru w'igihugu maison blanche amasaha make nyuma y'uko abapolisi bari ku maguru no ku mafarasi babarashemo ibyuka biryana mu maso bagumye mu mihanda na nyuma ya saa moya y'ijoro ubwo amasaha y'umukwabo aba atangiye batitaye ku bashinzwe umutekano babanje kubabwira ko bashobora kubakoreshaho ingufu ariko izi ngufu ntizakoze kuko abaturage bari batuje nta mivundo n'ikinyabupfura cyinshi ndetse bakobye nabi cyane banavugiriza induru umwe muri bo wuriye ku nkingi y'itara ryo ku muhanda ashaka kurimena bose barasakabaka bati amahoro mu myigaragambyo yacu mu mujyi wa new york naho abaturage ibihumbi n'ibihumbi birengagije amasaha y'umukwabo atangira saa mbiri y'ijoro bigumira mu mihanda mu ituze kugera mu gicuku imijyi myinshi nayo itandukanye ntiyabayemo urugomo n'imivundo nka los angeles muri leta ya california mu burengerazuba bw'igihugu miami muri leta ya florida mu majyepfo ya leta zunze ubumwe za amerika na houston muri leta ya texas naho mu majyepfo y'igihugu aha umukuru wa polisi yasanze abaturage mu myigaragambyo bariganirira abemerera ko agiye guhindura imikorere ya polisi n'imyitwarire yabo
narcolepsy ni imwe mu ndwara zifata imitsi nsozabwenge ni imwe mu ndwara zituma umuntu yamana itiro iyi ndwara niyo mugenzi wacu ejeni mukankusi yaganiriye ko na muganga angelusi n'indereye umuhinga mu ndwara zo mu mutwe mu burundi yatanguye avuga ko indwara z'itiro ziri mu mirwi itatu hariho kudasinzira ukabura itiro hariho no gusinzira cyane ukarenza amasaha yikajije gusinzira hakabayo no gusinzira wongera ushyiramo ibindi bintu bidakenewe nko gusinzira uvuga nko gusinzira uhekenya amenyo nko gusinzira ugendagenda ugasanga wazutse wagendagenda zose ni indwara bibaho kuvuga kurenza amasaha yategekanije gusinzira ni ukuvuga ko umuntu asinzira neza asinzira hagati y'amasaha atandatu iyo umuntu akuze ushobora ku masaha cumi uvuga ubwiye hejuru yayo uvuga ko uko gusinzira amasaha arengeje iyo ndwara rero iyo bita narcolepsy barayita kandi ngo mu gifaransa ngo syndrome de gerino ni indwara ifata umuntu ikamutuma asinzira birengeje ariko atari gusinzira itiro ryo mu ijoro ahubwo kuguma yisinzira ko ku murango kandi asa yaza yabyutse iyo tiro rero igufashe iyo ndwara nta nguvu ushobora gushyiramo ryo kuyirwanya ntushobora gushyiramo ingufu ngo ureke gusinzira utegerezwa gusinzira byanka bikunda mbere nawe wowe uhagaze urategereza gusinzira nawe ugira gute ngo uri kuragwana ngo ntigufate hakaba n'ibindi rero bindi bifatanye n'iyo ndwara cyane cyane ikintu kijyanye no guca uta inguvu cyane cyane mu maguru gashobora no gutemba eh, gashobora no gutemba wari uhagaze kubera afite inguza zigenda zose mu maguru ntusubiye kumva ko ushobora kuma uhagaze ubwo se umuntu ahagaze akagwa kubera ko asinziriye yabitandukanye ate n'indwara y'igicuri ituma umuntu yikubita hasi ku ndwara y'igicuri no, iyo twita twebwe ino intandara intandara eh eh, yo iyo umuntu arata ubwenge rwose kandi naho uca gerageza kumubyura ntiyobyuka izo ntandara zitaramuvako yo kwikangura ntiyogarukana ubwenge ariko iyi ndwara rero bita narcolepsy iyo umuntu aciye gukangura ubwo nyine tubyuka ese ubwo amara nk'igihe kingana iki uko mwabibonye iki biratandukana ku bantu oya ni ukuvuga atawe umubyuye Mhm.
yosinzira n'amasaha abiri agashika mugabo kuri iyi ndwara rero iyo mubyuye umuntu ntatebayo aca- umuvyuye aca abyuka rero ni uko umenya ni akantu kari kamukubise kandi adashobora ku, ku, ategerezwa ku, kugira cyangwa byakunda iyo rero uh, umuvyeyi aca abyuka ubwo nyine nta- nta- nta- ntagorana Ye, u- arakanguka kandi ukabona ari nk'umuntu utari usinziriye cyangwa Abyutse, akanguka kandi ari ari mu nawe bindi ukaba bibazo ya- nawe yaba yari iminota nk'ibiri cyangwa amasegonda mirongo itatu canke iminota itanu abyuka yumva ko aruhutse ubwo nyene none se ubwo umuntu a- afite ubwo burwayi hanyuma agasinzira akagusinzira umuri iruhande ukamukangura nta ngaruka bishobora kugira kubera ko umukanguye umutunguye ku- nko ku bwonko nta ngaruka Mm.
bishobora kugira oya uyu muntu ku bisanzwe naho tuvuga ko aba asinziriye Mm.
a- aja mu itiro ari itiro bita ah, sommeil paradoxal ni ukuvuga ni itiro mu bisanzwe riherekeza kwikangura Eh, nico gituma kumuvyura bitaheza ngo bimutere ingorane Eh, iryo tiro bita sommeil paradoxal niryo ritegura mu bisanzwe kwikangura ni na- ni naryo tiro mu bisanzwe umuntu arota arota aroteramwo hama akikangura akavyuka kumuvyura rero muri ico gihe muri iryo tiro biroroha Nge- none se ubu burwayi Yeah.
iyi narcolepsy cyangwa se uh, syndrome dogerino iravurwa ikaba yakira iyi ndwara rero ingorane hari ntivugwa ngo ikire Eh, ni ukuvuga ko umuntu ayirwaye ategereza gufata imiti nk'ubuzima bwe bwose Eh, iyo azi yuko ahantu aza kuja aja nko nko mu nama niyaba azi ko hava aja nko mu ishuri kwigisha niyaba azi ko hava aja nko ku ishuri kwiga nko kuri universite canke hehe ni byiza ko agenda yafashe umuti kuko ntashobora kumenya ryari biza kumufata kandi bimufashe ntashobora ku- kugira ku- guhava a- abigwanya ngo reka gusinzira nawe iyo ariko arakora ikibazo bimushikiye biramushikiye ateza gusinzira reka noneho tujye ku murongo wa telefone twakira abakunzi b'ijwi rya amerika louis michel arahari aradutegereje louis michel uranyumva ndakumva ndakumva wa mubyeyi muraho muraho muraho neza ndagira ngo rwose ishimwe ijwi rya amerika kuko ibyifuzo bya- by'abaryumva oditeri barabikurikiza rwose cyane ndagushimira kandi na eugenie umuntu uhuza na muganga rwose ibisobanuro mpaye biranyuze ariko hari akabazo kamwe ngira ngo mubaze Yego.
rero muganga iriya ndwara yo gusinzira umuntu agasinzira profondema mbega aho ntabwo bisha- umuntu ntabwo ashobora kugira icyo akaba yagendanyira ko urakoze cyane louis michel muganga angelos mwabwira louis michel afite impungenge ko umuntu ashobora gusinzira akagendera ko
Oya. iyo umuntu asinziriye hama aga- akagendera ko ntiyikangure agapfa ehe ntaba yishwe n'itiro aba yishwe n'ikindi kintu yari arwaye ari nk'umuntu afite nk'indwara y'umutima ari nk'umuntu afite nk'i- eh, nk'indwara y'umutima ugahagarara nko mu ijoro aryamye arashobora kubwira agasanga ya- bagasanga yapfuye atigeze asambagurika ko yari asinziriye mugabo nta tiro umuntu yoshobora gusinzira gushikaho imwica atakindi kintu yari arwaye kindi Mhm.
bizoshoboka Ye, murakoze cyane reka twakire noneho na gilbert oyi nanjye mu kanya byari byambayeho aho nari ndi mu kazi
ni ibintu bikunze kukuba hose cyangwa bibaye ubu ngubu bimbaho ariko ngiye mbona nta kibazo kuko iyo bindekuye nkomeza akazi kanjye neza nkumva ndaruhutse okay Reka uretse gatoya ubwo bikubaho yenda ushobora gufasha abandi ku- gusobanukirwa Eh, na muganga yenda icyo yakwibariza iyo bikubayeho ni ibintu byaje ryari ni ibintu uhorana hanyuma iyo bije bimara nk'igihe Bite- kingana iki nge nge bitewe n'akazi nkora mbona ari akazi benda guhera nka saa kumi n'ebyiri za mu gitondo kugeza saa yine z'ijoro nkabifata ko ari nk'ibitotsi nyine by'akazi nkumva ko ari uko nta bundi burwayi bubiri byihishe inyuma Bya- byatangiye urimo gukora ako kazi aho utangiriye gukora ako kazi Eh, ukamazeho igihe Eh.
kingana iki- kingana iki ah, ni nk'amezi atatu mbere yaho nta kibazo wari ufite reka reka mbere yaho kuko ku manywa nabonaga umwanya wo kuryama nta kibazo itiro rigashira nyine ubwo wumva aho naburiye wa mwanya wo kuryama nibwo byaje bivuze ko ako gatotsi iryo tiro rigufata nko nyuma ya saa sita cyangwa mu mugoroba ni nko mu masaha ki bigufata
saa saba rwose aho ngaho i- niho mbega kamfatira ariko mbona nta kibazo ngewe kanteye kuko kandikwe numva nduhutse Mhm, ariko usi- usinzira wicaye tuvuge uri ahantu ha- hatekanye Nicaye mu ga- mu gatebe rwose nka- nkasinziraho nk'utunota icumi nkumva bimereye sawa nta kibazo ntabwo urasinzira uhagaze cyangwa ugenda reka reka usinziriye uhagaze numva bya- umuntu yaba agiye gupfa ngira ngo
bibaho rero kuri abo kuri ubwo burwayi turimo tuvuga reka muganga niba hari icyo yifuza kukubaza kubaza aravuze ko n'uyu munsi byamushikiye Eh, byoba ari ibintu bikunda kumushikira kenshi canke ni byabaye umunsi gusa kuko ku- guhunyiza guhunyiza guhunyiza no ku- gusinzi kwisinzira ko ku murango birashobora kuva no ku zindi mvo nyinshi atari indwara twavuze na cane cane kuba waryamye nabi mw'ijoro ri- ri- ri- riheze ukaba utarose ikiro uko bitegerezwa cyangwa ukaba wagiye ukangagurika umwanya muremure Eh, iyo ageze ku murango urashobora kugenda wisinzira ko wicaye ahantu ugasanga uriko urasinzira wari ukubwira ni ni iryo tiro usaba wasinziriye neza mu ijoro riba ryaheze kuko aba bandi tubejeje kuvuga baba ari abantu mbere mu ijoro usanga basinziriye ko bitegerezwa mugabo ku murango bagaguma bisinziraho kandi bari ba- bagerageje gukwiza amasaha yo gusinzira sinzi ko wewe byaba byavuye kuko iyo bazasinziriye neza mu ijoro cyangwa ngira iyo barwaye indwara turiko turavuga nyine gilibert wamwumvise muganga usubiza ikibazo yakubajije Eh, bite- biterwa n'amasaha makeya umuntu aba yasinziriye mbona nta kindi kibazo kuko iyo amasaha umuntu yayamazeyo umuntu yumva nta kibazo usinzira angahe ko yatubwiye ko gusinzira hagati y'atandatu n'icumi aribyo byiza guhera saa yine n'igice kugeza saa kumi n'imwe n'igice ubwo harimo amasaha angahe buri munsi Eh, buri munsi nyine bitewe n'akazi uba ukora Na- muganga mu- Eh, murumva ayo masaha asinzira aba ahagije ni amasaha akwiye neza ku muntu akuze aho amaze kurenza imyaka cumi n'itandatu no amasaha bakwiye kuri we twakire na jean longue kumva yego urahagana hehe
noneho usibye ko nanjye icyo kibazo najyaga nkigira mu minsi yashize Mm, ariko mbere y'uko wenda navuga uko byagendaga reka mbanze ngire icyo nibariza umutumire mm.
namubaza ni se iyo ndwara yabiterwa na virusi se cyangwa yaba yandura ese iyo ndwara yaba itandukaniye hehe no gusinzira bisanzwe se cyangwa byo gusinzira by'umunaniro noneho ikindi wenda navuga ukuntu ngewe byagendaga mu gihe wenda nari ndi mu ishuri kuva pirimeri na segonderi Mhm.
nanjye najyaga ngira icyo kibazo cyo gusinzira cyane cyane naba ndi mu ishuri no mu rugo Mm.
Eh, naba ndi mu ishuri nka mwarimu arimo yigisha byaba mu gitondo byaba se na nyuma ya saa sita ugasanga ndimo ndasinzira noneho ubwo ngubwo iyo nagiraga gutyo iyo nka- iyo umuntu yankanguraga yankoraho nakicura nagiraga ikibazo cyo kuzengera nkumva ngiye kwikubita hasi Eh, ariko noneho nyuma aho mviriye ku ishuri byaje kugenda bishira gake gake gake gake ubu ngubu ntago ni- nigeze kuba nongera gukunda kubibona ntabwo bikunda kuza cyane ngomba no kumushimira cyane kubona abajije ikibazo cy'ibitera iyo ndwara ku bisanzwe umuntu afise iyo ndwara aba afise ingorane ku gace k'ubwonko ari ubuntu bu- buri mu bwonko aba afise duke tuvuga nk'amasubisansi cyangwa amaproteine aba ari mu mutwe aba afise duke kugira ngo umuntu abe ari naho mari ni ukuvuga rero ako kantu ako kantu kitwa ipokretine rero niko gatuma umuntu gafasha umuntu kuguma akanuye kuguma ari eveye nko ku murango aho umuntu aguma abona aguma akanura akaguma akora akagenda akagaruka ni ako kantu kitwa ipokretine kari mu bwonko ku muntu rero arwaye iyo ndwara twavuze narcolepsy cyangwa syndrome de gerino aba afise duke mu mubiri wiwe Mhm.
ubwonko bwiwe Eh, bigaca bituma rero adashobora kumara umwanya mu- umunsi wose atari ko arisinzirira ako kantu rero ka ka ipokretine duhejeje kuvuga abantu bashobora kuba bavuka bameze uko canke abandi kubera bagize nka accident umuntu agatura nk'umutwe hasi bishobora kwandurukiramwo ko ako kantu kagabanuka canke mbere n'abo bantu bagira nk'ama infection ama meningite ibiki bashobora kwandurukiramwo ako kantu kari mu mu- mu bwonko bw'umuntu kagabanuka bikamutuma rero gusinzira bica bimugora inshuti zacu ndabashimiye ko mwakurikiye aya makuru dushimiye kandi na fatuma karara yadufashije gushyira hamwe amajwi y'uyu munsi ndetse na frederic nkudikije yarahagarariye ibi biganiro byose mubandanye mugubwa neza n'ibiganiro by'ijwi ry'amerika gahunda za radiyo yanyu y'ijwi ry'amerika namwe kandi mudushyikiriza ibyiyumviro byanyu mugira umunsi mwiza mwari kumwe na aloyizi bigira imana